turashimire komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda naho tugasamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro mutwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodiane ninahazwe mu burundi umugambwe senel utavuga rumwe n'ubutegetsi wemeza ko abanywanyi bawo babandanya kuburabuzwa
ahubwo arababwira ati warahise n'iki wawe narahise n'iki wanje reka tutanguke iyo tuja ni hamwe honyine niwakora ibyo abarundi bashima bose batogukurikira
uyu ni agaton rwasa atwara umugambwe senel utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu burundi muraza kumwumva ahandi hato muri ano makuru kandi muza gukurikirana ikiganiro c'igice twagiranye cihariye twagiranye na alexis nduhije atwara umugambwe msd um, uh, utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu burundi muyagezeho hirya nino kw'isi sudani yagiriza ethiopie kwica abasirikare bayo umunani n'umusivile umwe mu intambara ya ukraine uburusiya uh, perezida wa ukraine uh, yasavye abategetsi ba g7 imfashanyo za gisirikare zihutirwa ano makuru yose turararambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze reka amakuru yacu tuyahere muri etiyopiya aho sudani yagiriza ico gihugu ko yishe abasirikare bayo umunani n'umusivile bari bapfungiwe ku murwa mukuru ya adis abeba ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu fidele niyo ngabo yaduteguriye ino nkuru fidele tubwire ivy'iyo nkuru
Yego Diane igisirikare cya Sudani ku munsi w'Imana cyamenyesheje ko iyicwa ry'abo bantu ari igikorwa kigayitse cyavuze ko kizokwishura kuri ubwo bubisha mu itangazo cyasohoye ico gisirikare cyamenyesheje abo bantu umunani bishwa bari bo n'ukugene bafashwe n'igihugu ca Ethiopia naca abategetsi ba Ethiopia babitangaje ko icese imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibanyi yagiye iratituka mu myaka ya vuba bifatiye ku matata amaze igihe ku bice bitari bike bikoreshwa mu vyerekeye uburimyi biri ku rubibe bisangiye mu karere kitwa alfa shaka sudani ivuga ko ivyo bice biri ku butaka bwayo bifatiye ku masezerano agabura imbibe hagati yayo na etiyopiya yashitsweko mu myaka ya mbere mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda gutana mu mitwe kwaragiye kuraba hagati y'ivyo bihugu vyompi mu kiringo c'imyaka ibiri irangiye vyari nyuma y'uko sudani ivuze ko yigaruriye igice kinini c'akarere ka alfa shaka bigasaba Ethiopia gukura inteko zayo mu bice bibiri bivuga ko biri ku butaka bwa Sudani mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ambasade ivuga Sudani murantunga ivuga ko abasirikare bayo batandatu bishwe mu gitero cakozwe n'igisirikare ca Ethiopia muri ako karere ivyo bihugu vyompi vyaragiranye ibiganiro bigenewe gutorera inyishu amatati yerekeye akarere ka Alfa Shaka ivya nyuma biheruka kuba vyabereye ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nyamara nta ntambwe vyagize urakoze fidele umucamanza mukuru wa sentare nkuru y'igihugu ca nigeria yatanze imihoho nyuma y'indwi imwe gusa y'uko abacamanza b'iyo sentare bamwagirije kurya ibiturire we arabihakana yivuye inyuma n'ubu inkuru tubaza mugenzi wacu fidele niyo ngabo uwo mucamanza mukuru tanko muhammad atanze imihoho mu mabanga yiwe mw'ijoro ryo ku munsi w'imana nk'uko umuvugizi wiwe yabitangarije itororokanizo ry'amakuru ryo muri amerika associated press nyamara ntiyatanze impamvu z'iyo ngingo tanko muhammad afise imyaka mirongo itandatu n'umunani muri iki gihe yari yagenywe muri ayo mabanga mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda asubiriye uwitwa walter onogen yakurikiranywe ku vyaha vya ruswa ugutanga imihoro kwa muhammad kuje indwi imwe inyuma y'uko abacamanza cumi na bane bo muri sentare nkuru y'igihugu basohoye ikete rimwagiriza ruswa iryo kete rivuga ko yihojeje ivy'abo bacamanza bamusavye bamenyesha ko naho inama nshingamateka y'igihugu yongereje amafaranga agenewe sentare nkuru y'igihugu urwego rutarangura akazi kago neza ku biberekeye bamenyesha ko ivyo atawo bisabirako bitegekanijwe ko umucamanza mukuru mushasha wa sentare nkuru y'igihugu atangazwa akongera akemezwa mu mabanga yiwe mu minsi iri imbere
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi mugenzi wacu fide niyo ngabo akora amakuru yose yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari so imyaka itatu hejuru yararumanye umugambwe senera utavuga rumwe n'ubutegetsi utanguye gukora ku mugaragaro iyo myaka yahimbarije ejo kwa mungu mu ntara ya cibitoke muri uwo mugambwe bakamenyesha ko abanywanyi babo baburabuje kugira ngo ntibitabire ivyo birori inkuru tubaza umenyeshamakuru wacu desire hatungimana ku kibuga cy'umupira w'amaguru muri komine rugombo intara ya cibitoke niho abanywanyi b'uwo mugambwe bakiriye agatongwa sarongoye senera ku rwego rw'igihugu Bucumi Ananias arongoye SNL mu ntara ya Cibitoke niwe yakiriye iyo ndongozi yaramenyesheje ko bahura n'ibibazo byinshi bijanye no kuburabuzwa yashikirije gwasa ko abarongoye umugambwe SNDD uri ku butegetsi bababuza kubaka ingoro z'umugambwe wabo abajejwe intwaro nabo bakababuza gukorera ku mugaragaro tutategura ibikorwa twarabibuze mu nyandiko irashwa n'ubuhungiro hararanditswe amanama atandukanye yo kuzibira ku mitumba yose uno munsi mu gitondo kubisuka amayira hose yazwiye ku mitumba urabona ndi umuntu witaye ibikorwa tukaba dusaba rero nuko mwigendo kubana n'itagati y'ibigambwe hoba no kubahiriza agateka k'umuntu uwo ari we wese kandi ahabwa n'iki n'amategeko agatongo asa mu ijambo ryiwe yamenyesheje abanywanyi biwe ko bogira umutima rugabo wo guhangana n'abakeba babo ariko atawe bariyugwara amenyesha ko ako gatotezo bagirirwa kazotinda kagahera ibyabaye birababaje ariko muribaza abantu bashobora kugira ubwoba muri hano bavuga yuko batsinze bavuga ko abantu bose bahereye iwabo bagatinya ko abatsinzwe bakorana baratsinze by'ukuri cyane barinze inzinzi iki ni kibigaragaza musitanteri wa komine rugombo gilbert manirakiza amenyesha ko muri komine arongoye imigambi ibanye neza n'aho atazi ibana zidakomanya amahembe amenyesha ko ibivugwa ko abanywanyi ba senere batotezwa ari ugushikuza ikiriho ni uko abantu mu kibano barashobora gushamirana bapfuye iby'imigambwe bivuye kutamenya cyane cyane niyo mbonyamuhu dukunda kubona biva kutamenya ibyo rero twebwe iyo bishise turahamagara abo bantu twabasigurira ko abantu babwirizwa kubana mu butandukane bwabo bamwe bose kandi babwirizwa gukora igikorwa gusa bisunze amategeko muri rusangi abanywanyi b'umugambwe senere canke ibikorwa by'umugambwe senere muri komine rugombo birakorwa neza cyane kuko nta gihe na kimwe baratumenyesha ibikorwa byabo batekanije ngo bareke kuba warongoye umugambwe seneri ku rwego rw'igihugu yasabye abo bajejwe intwaro gukunda abo barongoye ku rugero rumwe aca asozera aronsa impanuro abanywanyi biwe nyabura nyatso w'umuntu asuba kubera abafise mu mitima yabo gusuha kumusubya ahubwo arababwira ati warahise n'iki wawe narahise n'iki wanje reka tutanguke iyo tuja ni hamwe honyine niwakora ibyo abarundi bashima bose bazogukurikira iryo totezwa abanywanyi ba senere bamenyesha ko bagirirwa riravugwa no mu zindi ntara z'uburundi kuri uno w'imana hari ingoro y'umugambwe ya senel muri zone muhwazi komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi yarayituriwe n'abantu bataramenyekana nk'uko abarongoye uwo mugambwe aho mu ruyigi babimenyesha itegeko nimero imwe agakwego gahagaze cumi na gatandatu ryo kuwa cumi ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe rijanye n'itunganywa be n'ibikorwa by'imigambwe mu ngingo yaryo ya cumi na rimwe rirerekana ko imigambwe ifise uburenganzira bwo gukora inama gutunganya amakoraniro be no kwiyamamaza desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika Desire Hatungimana urakoze iyo nkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mu gihugu cy'u Rwanda muri Rubavu neza na neza mu murenge wa Canzarwe hari umuco utamenyerewe muri ico gihugu abakobwa baba muri uwo murenge bavuga ko bibagora kuronka abagabo mu gihe hatabushobozi bafise bwo kugura ibishingiranwa ivyo ni ivyo umukobwa agenda atwaye yagiye kubaka inkumi n'abasore ndetse n'abakuze bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeye ko mu bishingiranwa babwirizwa gutwara nk'abakobwa hatabwirizwa kuburamwo amabati uyu muco bamwe barawushigikiye abandi bakawurwanya ijwi rya amerika ryarungitse icanzarwe mugenzi wacu yahiki bagira ubusa avugana n'impande zitandukanye adeline nzasenga w'imyaka mirongo itatu n'ibiri y'amavuko atuye mu kagari ka rwangara mu murenge wa cyanzarwe mu karere ka rubavu mu cyahoze ari komine rwerere ubu ni mu burengerazuba bw'u rwanda n'umwe mu bemereye radiyo ijwi rya amerika ko bigoye kubona umugabo uri umukobwa utifite icyarimwe uvuka mu muryango ukennye yatubwiye ibyangombwa nkenerwa ku mukobwa witegura kurushinga ni ibintu bizwi ni ukuvuga ngo niba umukobwa akundanye n'umuhungu agomba kuzajyana salo akajyana amabati hari n'abasigaye bajyana moto akajyana televiziyo ibyo kurya by'ibishimbo ibindi bishimbo ibirayi ni byinshi ni byinshi ugasanga nka dayihatsu iruzuye nzasenga yemera ko nawe hari abasore bagiye bamubenga bamuziza ko adafite ubushobozi bwo kubona ibishyingiranwa ubu intego ni ugukora ibishoboka akabibona nk'urufunguzo rwo kubona umugabo ntabyo mfite ariko nanjye ubu ndi gukora mbishaka hasi no hejuru mpaka igihe uzabibonera ukabona umusore wabiha cyane mwakumvikana twakumvikana twahuza akenshi ntabwo izo ngo zijya ziramba ariko nyine aba ari nk'ikibombo kizirika wese niba umukeneye urabishaka wamara kubishaka mukabana ubundi rwazasenyuka rugasenyuka ukaba nk'abandi bose ariko wamubonye ese umusore witegura kurushinga we muri aka gace bimusaba iki ni ikibazo twabajije nzasenga ubwo usaba afite iki gapfa kuba ari umuhungu gusa hari n'igihe n'inzu muyifatanye cyangwa umukobwa akayubaka niba we ku mufuka we ku ruhande rwe nta kintu afite ariko umusore aba ari gutagetinga akavuga ati byibuze uyu mukobwa nimujyana iwabo bazampibe jacqueline gikumi w'imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko nawe yemeza ko umukobwa utifite cyangwa iwaba ari abakene kubona umugabo bikimubereye ihurizo rikomeye none umuhungu wagutwara nta kintu icyo ufite ni uwuhe wamukura hisi niyo warangije amashuri nta kazi ko ufite ntabwo yakujyana ubwo se yakujyana mu rugo rw'iwabo se nyine mukabana neza akubaka inzu nawe ugashyiraho iki ugashyiraho amabati niko bimeze ni ihame ni ihame cyangwa se warangiza no kumwubakira akanaguhakana muri make nabyo bijya bibaho benshi cyane si urubyiruko gusa rwacanzarwe rwemeza iby'uyu muco ku bashaka kurushinga muri aka gace ahubwo n'abakuze babihamirije ijwi rya amerika emmanuel mutumishi nubwo atemera ko abakobwa batabona abagabo mu nzira afata nk'ikiguzi hari ikitagomba kubura kivuye iwabo w'umukobwa cyerekeza ku musore bagiye kurushinga ahubwo uko bigenda ni igihe umusore aba afite gahunda yo kubaka n'umukobwa afite gahunda yo kubaka bagahuza umutungo iyo habayeho kugira ngo ubu ubwabo bashakane nta mutungo bafite buri wese aje kubiganiza ku babyeyi be ubu ngubu icyo akora byo ng'umuco buhari bari kubagurira amabati abasore rwose ukubaka inzu ukamenya ko kwa nyoko bukwe uwo mukobwa kugira ngo azabeho neza nk'uko babishaka ayo mabati bakayazanana n'umukobwa n'ibintu naho kuzana ibintu amabati gatariho ubwo uwo mukobwa ni ngaha aba ashingiwe ndaburiri ndamato rihari tuvuye kuri mutumishi twabajije uyu musore ukuri kw'ibivugwa muri aka gace k'iwabo ibyo ni ibintu bihari bihari bya hatari ariko umukobwa iwawe batifite aba yahiye nyine ajya mu iduka agashopinga ariko yari umwana w'umukene ntacyo yageraho nyine urumva nawe urabizi ku bwa mutumishi abashakanye muri ubu buryo ingo zabo zishoboka ku bw'imbaraga z'amategeko wenda ku bwo amategeko azaba ari kubafasha kubaka ingo bizashoboka ariko rimwe na rimwe ubona nawe nda mbaraga zirimo kubera ko hari igihe hatagaragara mu rukundo hakabonekamo ubutunzi abasore badashoboye gukora byo banahanga amaso kuri abo bakobwa no kwa nyirabukwe ati ko kwa mabukwe hariyo akantu nzajya mbifata mu mifuka ariko uyu muco uri ku gisenyi urajya gusa n'uw'ijwi rya amerika yigeze gusanga mu murenge wa nyabitekeri nyamasheke aha byasabaga ko niba umusore asuye umukobwa ari ihame ko amutekera isake bitaba ibyo bakabyara nabo ubuyobozi bw'akarere ka rubavu ntibushyigikiye uyu muco kuko bwemeza ko ukunze gutera ibibazo bwana yiri defonse kambogo ni meya w'akarere ka rubavu iyo umusore n'umukobwa bagiye kubana bagendeye ku bintu iyo batabibonye cyangwa se n'iyo hajemo ibibazo usanga biduteza ibindi bibazo bikomeye aravuga ati njye namuhaye amabati yanjye none yanze ko tubana n'ibibazo twagiye duhura nabyo niba ari ivangamutungo ribe ari uko bamanze kujya gute ngo bageze imbere y'amategeko ariko kuba biba itegeko mbere ko umuntu abana ibyo ngibyo ni bya bindi byo guta umuco cyangwa se no kutubahiriza gahunda za amategeko ya leta ibyo ngibyo kujya kubana ni urukundo ariko ntaho umusore agomba gusaba umukobwa ngo maze utange ibindi ngibi kugira ngo tubone tubane aha ku gisenyi kandi mu mirenge nka nyamyumba hari undi muco uzwi nka ndongora n'itunge aho abagore baho baba basa n'abahariwe inshingano z'urugo kuruta abagabo mu ndorerwamo nk'iyi umugabo akomeza gufatwa nk'umwami mu rugo mu gihe ihame rya leta y'u rwanda hari ukwimika uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango ibi biri ku gisenyi n'ahandi hari abasanga bishobora kuba intandaro y'amakimbirane y'urudaca mu ngo asigaye yumvikana umunsi ku wundi akarere ka rubavu kakemeza ko ibi byose bizahinduka binyuze mu bukangurambaga butajegajega mu nzego zibanze ehaburyo busa ijwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro byacu mu kanya
mbigera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe bihugu Eh, yego rata uri umunyabushangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi b'impumuruka mwana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo Kada, ndiyo bugo ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umugambwe msd utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uburundi na ppd gira ijambo urimwo bamwe mu bahoze ari bicocoro mu mugambwe sndd fdd uri ku butegetsi mu burundi bakaza kuva muri uwo mugambwe banka manda ya gatatu y'umuhisi pya nkuru nziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bandika ikete perezida wa kenya uhuru kenyatta bamusaba ko muri kino gihe atwara umuryango wa afurika y'ubuseruko eac yokora ibishoboka byose uwo muryango ugafasha mu gutorera umuti ibibazo bavuze ko ari ibya politike y'u Burundi birimo iby'umutekano n'intwaro ibereye bakifuza ko ivyo bigani i- i- gutorera umuti vyoca ah, mu biganiro mu kiganiro cihariye Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD yampaye mu kanya muri muri sanga natanguye ndamubaza ibindi biri mu ikete barungikiye Uhuru Kenyatta atwara EAC akari nawe president wa Kenya twashatse kwerekana yuko amaleta n'ivyo eh, arashobora gutora inyishu eh, z'ibibazo mu bihugu ariko eh, atora inyishu z'ibibazo yishimikije ukubo twokwita abandi baparteneri none patike imigambwe hamwe na sosiyete sivile mu burundi nivyo twamusavye yuko mu burundi eh, hakenewe ibiganiro abarundi bari muri politiki imigambwe sosiyete sivile hamwe na leta bakicara bashaka n'abagwanya leta ba- baciye mu- mu bigwanisho bose bakicarana kugira ngo batorere inyishu y'amatora atibwa mu burundi ni ubwo butegetsi bizizira ku butegetsi ku nguvu ku gikenye cya gisirikare ubu butegetsi dushaka ko twicarana kugira twumvikane uko amatora azogenda atibwa nibatsinda batandanye batwara abarundi mu mahoro n'umutekano Ayo Tuba matora.
batsinzwe bave ku butegetsi ayo matora muri ko muravuga na yajyari ni amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi ni amatora ayo ariyo yose ni amatora ari mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi ari mu bihumbi mirongo itatu ari mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu Bi- ni amatora tuzobanza kwicara tukagiranira ibiganiro tugashika ku nyinshi y'ingene azotegurwa neza atibwa kandi atazosubira kwibwa na rimwe dushaka ko abarundi bo bonyine ubwabo babwira ubutegetsi biciye mu matora akaba ari bo bashinga akazi ko gutwara abo batoye Ah, ivyo biganiro kenyatta abigizemo uruhara leta ikemera ko mwicarana vyoshingira ku matora gusa canke hari ibindi bibazo eh, vy'inkuramutima mwoyaga hagati ya mwebwe na leta y'uburundi
I- ikibazo ikibazo cy'amatora eh, ni ni kinini cyane Ni- ndu- ndi- ndimugifate nk'uko ari eh, ikibazo ki- cyoroshye ko amatora ahera mu ibwirizwa shingiro urumva rero mugiye mu ibwirizwa shingiro n'ibintu bi- ibintu by'igihugu cyose muba muri ko muraganira Ah, mwikete ryanyu muravuga ko mwashatse kwereka uhuru inzira EAC yocamwo kugira ngo icuka kize ci- kiba ciza mu burundi mwemeza ko hari naho EAC ah, yari ibwirije gukora ico yari ibwirije gukora ariko itigeze ikora kugira ngo ifashe uburundi mwashatse kuvuga iki ngaha gasinduhice EAC ico itakoze na cane cane ni Mm.
ukuvuga yuko ease yari ihari iyarusha mu gihe hasinywa amasezerano y'amahoro iyarusha hanyuma eh, hatanguye ibi- ingorane mu burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ease yaragerageje kugira kurondera iyo mitero myinshi umugabo i- ibintu eh, ntiyabibandanya murabyibuka ko habaye ibiganiro byari bihagarikiwe n'umuhisi mukapa hanyuma ntibabibandanije nta nta bushake babishyize mu byo twashaka kuvuga ikindi nifuza yuko abantu benshi bumva ni uko ingorane zo mu burundi nizo zama zizana ibibazo mu gihugu cya kongo cyane cyane kongo ijya kivu y'amajyepfo mu burundi hatekanye kivu y'amajyepfo iritekanye mwibuke neza mu bihumbi bibiri na gatanu aho twatora tugatora neza hanyuma cndb igashyira ku butegetsi ivuye muri kongo aho yahora irwanira mu burundi butekanye kongo yaramaze imyaka irenga cumi itekanye kongo yasubiye kuja mu bibazo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ari uko mu burundi dus- dusubiye mu bibazo bisigura ko uh, bisigura ko isano isano iri hagati y'umu- isano yi- iri hagati y'umutekano uhungabana muri Kongo kubera mu Burundi muvuga ko bitagenda ni ni ryahega Alexis Nduhije isano ni uko uko haboneka ingorane mu burundi abarundi ubwa mbere barahungira muri kongo ubwa kabiri uko leta y'u Burundi yibaza yuko ishaka kwikingira eh, ica itanga ibigwanisho muri ijya migwi yitwaje ibi- ibi- ibi- ibigwanisho muri kongo bya bita le groupe armée hari ibyemezo bihari kuri ibi biruzuye mwashaka muragenda muri iyo biranditse bakura aba- ama- ama groupe d'experts barabyandika Hama- Ibindi- ibindi- ibindi- baratanze amatoni n'amatoni y'ibigwanisho birazwi ku ruhande rwanyu muvuga yuko bashobora kuba ah, bafashwa na leta y'u Burundi ariko hari n'urundi ruhande ruvuga ahubwo ko ah, ah, hari ah, imirwi igwanira muri Kongo irimo nka Red Tabara babegeka ko sinzi ko muyemanga canke mutayemanga bakavuga ko nabo baba bagira uruhara mu guhungabanya uwo mutekano ivyo vyagirije ivyo murabivuga ku iki gasinduhije Bon, eh, rede tabara eh, barafashe ibigwanisho kubera yuko eh, bashaka gusenya ubutegetsi bw'u Burundi biciye mu nzira y'ibigwanisho twebwe tu- duhanganye na leta y'u Burundi duciye mu nzira za politiki ariko rero twebwe retabara ntacyo idutwaye twebwe dufite ingorane na leta y'u Burundi na retabara ifite ibibazo na leta y'u Burundi nicyo gituma tuvuga twicarane na leta y'u Burundi kugira dutore inyishu twese hamwe ku bibazo byo mu Burundi hamwe rero retabara yogira ingufu igasenya ubutegetsi bw'u Burundi nimwibaze yuko je nzohorira naho niho aho niho mpagaze rero Hanyuma Aho niho abayibe- munyemezo duhagaze abayibegeka ko nta nabo sano eh, dufitaniye na retabara nta- ariko twebwe tura- turemeza yuko retabara irwanya leta y'u Burundi natwe tuko turarwanya leta y'u Burundi biciye mu nzira za politiki nuko hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dufise abarenga ijana baturungikiye amamesaje yabo kugira ngo dushobore kubakura reka tuje ku mirongo ya telefone alexis nduhije mudukunde muce muza mu ishuri utubazo twabo turahera kuri ferdinand ferdinand ikaze ku ijuru ry'amerika murakoze cyane uherereye he ferdinand ni mu wa muri turukanamo ni intara ya turukana iri muri kenya mm, akabazo kwa alexis sinduhije wa mst twagutumire muri muri sanga y'uno munsi kuba bari binjiriye kuganira na leta ntabwo ari byiza cyane kuko kuganira iyo umuntu ariko araganira n'ubundi aba agomba gutera ingorane cyangwa ihari ariko nagomba kumubaza hamwe hamwe ibyo biganiro byokwangwa na leta y'u Burundi biteguye cyangwa biteguye kuko cyangwa bakora iki Eh, hamwe eh, leta y'u Burundi yokwanga ibiganiro tuzobandanya tuyirwanya tuzobandanya eh, tuyirwanya mu bya politike tuzobandanya duhimiriza abarundi kuva mu bwoba Eh, kuko ejo bitari bitebuke abarundi bazotse bave mu bwoba Eh, irya leta bayihagurukire bayirwanye bayirwanye biciye mu myiyerekano biciye mu mu kwanga kuja ku kazi biciye mu kureka ku- kurema amasoko ivyo bizote babishike ko abarundi bazote bave mu bwoba abarundi ntibazokwama bemera kajya karenganyo ntibazokwama bemera inzara ntibazokwama bemera yuko abana babo bapfira mu maso kubera inzara cange bijya ku- kubanyaga ivyabo kubanyaga amazu kubanyaga amatongo Bi- bizotegerezwa guhagarara rero tuzobandanya duhimiriza abarundi abandi nabo bariko baragwanya leta nabone tuzobandanya nabone tugerageza kuraba yuko dushobora gukorera hamwe twese kugira ngo turwanye leta dushikaho tuzoyirandurana n'imizi Um, hariho ku kabazo yarabajije ferdinand ariko nanjye nongeye ko akanje uh, ni- yari yaragerageje uh, yasiragerageza murazi ko ibyo biganiro bitakunze ko leta y'u Burundi yemera ko mwicarana mukaganira eyateli yagerageje Eh, eyateli yagerageje niko mubibona hanyuma ingu- inguvu ubu dusaba yuko eyase ahubwo yobifa- yobifata mu minwe tukagiranira ibiganiro tukava muri irya ngorane hama inguvu inguvu eyase Kenyatta mugabo yigeze ye- ye- ye- igerageza n'ikintu na kimwe Kenyatta iyi nguvu mubona azogira muri ivyo EAC itashoboye kugira muri kahise zihagaze kuki ivyizere biri hehe vy'uko ico bamwe batakoze we azogishobora nka nka nk'umukuru wa EAC kuri ino nshuro bo ubwa mbere eh, barasho- barashobora eh, barashobora gu- gu- gufatira ibihano leta y'u burundi eh, babishatse kugira ngo bayigondoze ije mu biganiro kugira ngo leta y'u burundi ya kera yatwarwa na buyoya ije mu biga- mu biganiro barayifatiye ibihano irajya mu biganiro hamwe na- n'imigambwe ndetse eh, icyo gihe eh, yari imigambo ya forebu n'indi migambo bita gt barifatiye ibihano irajya mu biganiro ni turashika kuri kijya kuri ajya amasezerano yarusha n'ubu ubu babikeneye babishatse bashatse kubishyiramo ingufu bobikora bakagira eh, baka- barashobora gufata ibihano leta y'u burundi iyo mu gihe yokwanga kuja mu biganiro ikazoteba ikemera ikagondoza ikagenda mu biganiro tukavugana kandi ibiganiro twokora bizomara bizomara imyaka nka bijya biganiro byiyarusha kuko ibintu by'u burundi byaravuzwe byaraheze igihambaye ubutegetsi bazobubisikanya ko bute biciye mu matora niko babutwabivuze bwabusha nibaze twicare duhereze ubutegetsi abanyagihugu aba ari bo bonyene bitorera ababatwara ndabisubiyemo bitorera ababatwara Mm. Ah, ibyo bibaye bakemera mu kayaga ayo matora dufate nk'ibyo biganiro barabyemeye birabaye amatora muravuga ati ibyabaye ntimunabyemera mu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo matora muzoreka babandanye iyo manda ihere muri bibiri na mirongo irindwi hama mu- baze babandaniriza ku bindi canke byiza byosubirwamo imbere y'uko ico kiringo kigera
Bon, izi izi biringo izi biringo ntazo ntazo turimo Mm.
dushobora kuvuga ngo ngo ni ba- ibyiza ni uko boza tukicara tukavugana hanyuma a- ariyo iyo iyo ngize iyo iyo manda y'iwabo bagashaka bakayiyoza iyo si iyo si ingorane igihambaye ndabigarutse ko ni uko bemera bakaza tukicara tukavugana tukagiranira ibiganiro by'ingene amatora azogenda amatora atazokwigera asubira kwiga ni- ni- ni- ibintu by'ibi- by'ibi- by'amadere by'ibiringo ngo ibiringo ngo ngo manda zabo cyangwa ngo izibu ibintu bibiri n'ibi ibyo ibyo ibyo ibyo sibyo sibyo bikenewe cyane ibikenewe cyane ni uko twicara ibiringo tuzobishinga ari uko twamaze kumvikana
turafise na musabye kundi murongo wa telefone musabye ikaze ku ijuru ry'amerika
yego mwiwe cyane mwiri buherehe musabye
jewe ndi mu burundi mu burundi ahagana he nimba atari banga
oya si ibanga ndi mu ntara ya cangutse Mm, akabazo kawe ka alexis nduhije twagutumiriye uno munsi muri muri isanga none alexis sinduhije ko nama numva kenshi iyo muri mwama mushira ibiga- dono ibintu by'ibihano imbere ariko uko kuba ari ugukunda domo abenegihugu bo bo mu burundi muzi n'ingaruka mbi ibihano bigirira abenegihugu Eh, abanyagihugu abababaza cyane ntibagera abatwara naho n'ubu n'ubu atabihano bihari abanyagihugu barababaye kandi barababaye cyane gusumba rero ngo urumva si ukuvuga yuko bazanye ba- bashyizeho ibihano byotuma bi- bitora inyishu ku ngorane barimo bagateba bakazivamo ko baba bagiye ba- baba bababaye n'ubu abanyagihugu barababaye abanyagihugu bararenganywa abanyagihugu baricwa abanyagihugu barangazwa abanyagihugu baranyagwa ibyabo uyu ubu eh, arashobora kuba ari mu basendedezede cyangwa afite ibyo bamuha cyangwa afite ibyo abasaba nta ngorane ni byiza Eh, mugabo ntaje kuvuga ngo abanyagihugu no munsi barabaye abanyagihugu barababaye n'ubwo bozana ibihano ego byo bababaza ibyo bababaza kurusha uko ubu bababaye
alex sinduhije atwara mugambwe msd utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u burundi ikiganiro cyose cyuzuye cyihariye twakoranye mushobora kugisanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com muja ahanditse muri isanga hakabiri rero no kuri kino kiganiro gice c'igice gito twagiranye na alex sinduhije duce dusozera amakuru yo kuri uno mwanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro mariko na jewe diane ninahazwe yakoze nadia taha yegeranije ibiganiro byacu na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma amakuru n'ibiganiro vy'ino saha vyari bihagarikiwe na etienne karekezi nawe nyene yakenuye ahanje turaza kongera saa moya n'iminota mirongo itatu makuru azobagezweho hirya nino ku isi mukurindira mwandanye muryoherwa ni rutonde rw'ijwi ry'amerika mu ndimi zitandukanye